murumva ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru mu burundi ejo kuwa gatandatu hahimbajwe umunsi wahariwe imbonerakure bise imbonerakure day mu cyongereza imbonerakure ni urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi mu burundi mu ntara hafi ya zose ubutumwa urubyiruko rwa cndfdd riri ku butegetsi rwahawe ni ukuba amaso rukaburizamo abakwifuza kuvangira amatora nk'uko ngo byagenze mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu eloge wilikaneza yaduteguriye inkuru
uko niko byari byifashe mu ntara zose z'uburundi kuri uyu wa gatandatu intambo imbyino bihayagiza umukuru w'igihugu n'indongozi za cndfdd bafatikanije kurongora igihugu nizo zasamirana mu kwizigiza umunsi wahariwe imbonerakure nk'aha ku mugwa mukuru w'uburundi gitega mu majambo yavuzwe indongozi za cndfdd canke intumwa zidasanzwe zarungitswe mu birori zagarutse ahanini ku co bise ubwitonzi bw'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi benjamin ndagijimana umunyamabanga wa cndfdd ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura we yemeje ko aherereye ata makosa arenga abiri imbonerakure zirakora mu kiringo c'umwaka wose twarabibonye kuva mu mwaka uheze tugira umunsi mukuru nk'uyu ko impanuro zose mwaduhaye imbonerakure zazigendeye zikazishyira mu ngiro amakosa yaragabanutse cyane basigaye bari kuri disipurine imwe idasanzwe zikirinda ikintu bita agasotoro cyo no kwita porovokasiyo agasomborotso gatewe n'indi migambwe aho imigambwe imwe imwe ariyo numvise iheruka kuvuka vuba irasotorana biteye ubwoba twabwiza kuba dufise ishavu ridasanzwe mwiyumvire inkovu za bibiri na cumi na gatanu ntizirazimangana muribuka yuko abansi bacu bagandaguye imbonerakure naho habaye ayo mananiza yose naho habaye ako gasotoro kuva uyu munsi gushika uyu munsi tukabanaya tubona imbonerakure zacu urwaruka rwacu ruterwa amabuye rukubitwa n'urundi rwaruka rw'indi migambwe rutaramenya neza ngira ngo icyo ari cyo demokarasi nyayo turabona yuko imbonerakure zacu zirangwa no kwihangana eka naze nonda ruvukanye yavuze ku izina ry'inararibonye za cndfdd yabigarutseko twimirije ibihe byiza cyane mu mugambwe wacu muririnda agasotora kandi byaratanguye mwavuze abakubitwa mwavuze abategwa amabuye ibyo murabimenyereye novuga ko ari njya minsi yose na cyane cyane mu bihe nk'ibi akavuyo bene ako ntikabura murabihanganire kuko bobo ntacyo bafise bakingira mwebwe twebwe nitwe dusyo twokingira byotuma tugira inyifato nziza tukirinda ako gasotoro aho gasotora ariko amashyirahamwe atari make yigenga y'abarundi na mpuzamakungu avuga ko imbonerakure nyabuna arizo zigakora mbere haheze imyaka itatu umugwi wa onu utohoza ku vyaha vyoba vyarakozwe mu burundi kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ugereranya imbonerakure n'umuhari ukoresha ibirwanisho mirise mu gifaransa ibi bwana ndaruvukanye arazi yo biva ntawo bideha urwaruka rw'imbonerakure ni inkingi y'umugambwe wacu sendedftd nico gituma basesankuyoze ibihemu n'abandi bansi ba demokarasi bakoreshwa n'abakoroni bamaze imyaka badahengeshanya kururementaniriza kurukora ntibishushe no kurukura k'ubuntu ngo rucike intege cyangwa ngo ruhahamuke twame tuzi ko basesa nkuyoze ataciza baronderera uburundi n'abarundi kandi tukaba tuzi ko uwanka gakura abaga umutavu muri iyo ntumbero turakeje mwivuye ku mutima urwaruka rwacu ukuntu rutigera rugugumwa ngo rusamarire abashaka gucira icanzo intwaro z'igikenye n'agahotoro abarundi biyamirije kandi bamaze gusezerera umugambwe cndfdd wibungenza intsinzi itagabanije ntihagire uwo mwemerera ko abaca mu ryahumye ngo adukure mu minwe iciza twamaze gufata turushe kandi tuvunitse ntimutinye abazotunyiganyiza nibo bazonyiganyiga abazoducira imizi ikuzimu nibo bazokugwamwo mu burundi imigambwe yose irafise amashami y'urwaruka kandi yose afise amazina y'ubuhizi ariko umugambi uri ku butegetsi wonyene niwo kugeza ubu utunganya umunsi witiriwe urwaruka rwawo nubwo abarurongoye bavuga ko ari agahore abakuru b'imigambwe imwe imwe itavuganwa n'ubutegetsi cane cane senere ya gaton rwasa bemeza batarya umunwa ko ruri inyuma y'amabi menshi akorerwa abanywanyi babo mu minsi iheze ishyirahamwe human rights watch ririmo yo leta igereranya n'abansi b'igihugu mu cegeranyo ryasohoye ryasubiye gushira mu majwi imbonerakure kuba ziri mu bahohotera batavuganwa n'ubutegetsi canke abikekwa kuba babugwanya eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika ikibazo cy'ubuvuzi ni kimwe mu bitarakemuka mu nkambi ya nyarugusu muri tanzania hakomeje rero kumvikana kwitotomba mu mpunzi zivuga ko zititabwaho n'abaganga kandi n'imiti idahagije umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james jovi yasuye inkambi ya nyarugusu areba uko icyo kibazo cyifashe adutegurira inkuru ikurikira ijwi rya amerika ryatembereye mu nkambi ya nyarugusu zoni ya cumi aho ryaganiriye na zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri iyo nkambi umwidogo ni mwinshi y'uko ikibazo cy'ubuvuzi kitarakemuka benshi mu bajya ku ivuriro ni abamama abana hamwe n'abageze mu zabukuru bimwe muri ivyo bibazo ni ukwirirwa ku ivuriro kubera abarwayi ari benshi kubura imiti ikwiye n'ikibazo cy'abaganga gusamarira amatelefoni yabo aho bokoza akazi bagenewe aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi rya amerika ni ukuri kenshi na kenshi iyo nk'umukenyezi agiye nko kwivuza cyangwa kuvuza nk'umwana abaganga benshi barakunda gusanga bibereye nko kuri telefone abagwayi ni benshi bakugumira nko ku matelefone aka- abagwayi akabasiga aha akigira hanze agatelefona kumbure harimo abarembye abamerewe nabi bashaka imiti yihuta kugira ngo ubuzima bwabo ntibubandanye bu- bumererwa nabi ariko ni ukuri twebwe tuba dushaka hajya y'ubuvuye muhira ntubukomeye ntubugiye kubarama ku bitaro rero kweri aba- abavuzi sinzi kweri ukuntu bameze ntibitaho abagwaye n'ukuri si ikirenga ni ukuvuga ubuvuzi kweri ah, ndiko ndaraba ku bi- ku ruhara rw'iwanje ku ciyumviro c'iwanje ugiye kwibaruka kweri baragutwara neza ugashikayo bakakwakira iyo hageze rero hageze aho wibaruka kenshi abaganga barasamara Uca usanga ariko ari ndagura itefe- itelefone nawe hageze ya igi- igise cya nyuma kiza agaca gutererana yambanyi nawe ugasigara uri- uri- urigwanako kenshi bam- abavyeyi bamwe barashobora kuha- kuha- kuhahonera ugasanga aribarutse umwana arabu- ara- arabaye na ara- aciye apfa kandi uwo muganga yakuzanye ari wene ku- ku- ukubako kugira ngo wibaruke bigende neza hama icya kabiri cerekeye cyo ngaha ku bi- ku bitaro bito bito ugiye kuyivuza imiti kweri bara- urigana kandi uko wiganya ugiye gutora imiti baguha imiti idahwanye n'indwara wiganye wababwiye ati jewe niganye uku nuko nsubire ku muganga niganyeko ashavuga ngo wowe nturi muganga ntiwaje kudutegeka mu ndwi heza umuyobozi yashinzwe impunzi muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu cya tanzania sudi makibasi mu nama n'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya tanzania yavuze yuko ikibazo cy'ubuvuzi agiye kugitorera umuti kubera mu nkambi zose yagiye ahura n'umwidogo mwinshi ku bijyanye n'ikibazo cy'ubuvuzi Ndugu zangu, hili swala la afya nalibeba.
bagenzi banjye iki kibazo cy'ubuvuzi ndagitwara kubera mwebwe muri abantu nk'abandi kandi mukeneye gufashwa birashoboka ntihabe hari imiti n'ibikoresho bikwiye ariko ngiye kuzohura n'aba barongozi b'amashyirahamwe ajyuje ubuvuzi kugira amenye uko bakora ibikorwa byabo hcr ndazi neza nabo ko bazi ku bijyanye n'iki kibazo ubwo rero nabo nzobahamagara kugira tuvugane neza uko iki kibazo kizokemuka Na dawa za kutosha. Wanaweza pasiwe na vifaa vya ni kauli ya daktari ni tiba.
inkambi ya nyarugusu ituyemo impunzi zirenga ibihumbi mirongo umunani ibitigi bitangwa na hcr ariko ifite ivuriro rimwe rikuru n'ayandi mato mato atanu ibyo bigatuma abakeneye ubuvuzi barenga ijana ku munsi ku bw'izo mpamvu ubuvuzi ni kimwe mu bibazo bitaratorerwa umuti nk'uko bigenewe mu nkambi zose zanduta mutenderi na nyarugusu icyo gituma rero ni ukuri twe ikintu dusaba na cyane cyane twebwe abakenyezi nitwe dukunda guhura n'ibibazo abantu bajejwe kwera amagara y'abantu abashyirahamwe bajejwe amagara y'abantu kwitaho ni ukuri amagara ya twebwe impunzi cyane cyane abakenyezi n'ibibondo niko kuntu twe dukunda kubangamirwa uretse ntiwosaba twosaba yuko mwo- mwo- mwobidukurikiranira hanyuma natwe abarundi tukaronka amahoro amashyirahamwe amasef hamwe na croix rouge niyo ajejwe ikibazo cy'ubuvuzi mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi yo aremera yuko igikorwa cy'ubuvuzi ari kimwe mu bikorwa bikomeye mu nkambi niyo mpamvu uwo mwidogo udahera ariko baremera yuko bagiye guhana bamwe mu baganga badakora neza akazi bagenewe uyu ni umuvugirizi w'ishyirahamwe amasef bwana benard joseph wazo kwamba MSF kwamba hawana matibabu tofauti, hiyo eh, imekuwa turemera yuko hari igihe imiti igabanuka icyo tugiye gukora ni ukuganira n'abaganga kugira bajye baraganira neza n'abarwayi bababwira indwara barwaye bakongera bakababwira uko babavura kugira imyidogo igabanuke kubera turabona yuko benshi bataha bidoga yuko batavurwa nk'uko bigenewe kuwasaidia wagonjwa kuelewa.
mu nkambi ya nyarugusu iri mu ntara ya kigoma uburengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika barakoze bagenzi bacu eloge willy kaneza na james jovin ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda iki ni ikiganiro ejo wowe washyize urushinge rwa radiyo yawe ku ijana na kane n'ibice bitatu ijwi ry'amerika ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho na ejo youth eco umuryango ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari ikiganiro ejo mugikurikira mu masaha nk'aya ku ijana na kane n'ibice bitatu ijwi ry'amerika iki kiganiro gihagarariwe na roger nigena naho mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma muri studio mugiye kubana nanjye nicole gira neza mfatanyije na mugenzi wanjye jaime muhawe nayo nanjye mboneho akanya ko gusuhuza abo tugiye kubana muri iki kiganiro reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm mu buzima bwacu bwa buri munsi dukenera gusa neza iyo umuntu avuze gusa neza hari bamwe bumva ko ari ukwambara imyenda myiza kandi isa neza hari abandi bumva ko ari ukwambara inkweto nziza kandi zigezweho ariko hari n'abandi bumva ko gusa neza ari ukuba ukeye haba mu byo wambaye ndetse n'uko ugaragara mu isura jaime nawe urabyemera mu bigaragarira amaso iyo umuntu yambaye neza inkweto nziza ipantaro ishati nziza aba akeye ariko kandi hari n'abandi bafite ukundi babyemera ugasanga bavuga ngo umuntu kuba akeye no kuba akeye ku mutima
mu kiganiro ejo cy'uyu munsi turaza kuganira ku murimo wo kongerera abantu ubwiza bizwi nka makiyaje mu rurimi rw'igifaransa cyangwa make-up mu rurimi rw'icyongereza turaza kumva icyo abaturage batekereza ku murimo wo kongera abantu ubwiza ese buriya kaba akazi umuntu yakora kakamutunga abaturage babibona bate turaza kumva ubuhamya bw'umugore ukora kandi akaba atunzwe no gukora akazi ko kongera abantu ubwiza ese abikora ate ni gute byaba bimwinjiriza amafaranga turakomeza twumva undi mugore ukora akazi ko kongera abantu ubwiza twumva uko yatangiye aho yavuye ndetse n'aho akazi akora kamaze kumugeza ese haba hari abo yafashije kuba bakihangira umurimo wo kongera abantu ubwiza nshuti bakunze b'ikiganiro ejo mbere y'uko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi reka tubanze twumve ubutumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize mbonereho no gufata umwanya wo gushimira mwe mwese mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe ndetse mugafata n'umwanya wanyu mukadusangiza ibitekerezo byanyu ku biganiro tuba twarabateguriye reka mikaze christelle wikeza muri studio ndagaruka mu kanya dukomeze n'ikiganiro ejo cy'uyu munsi ndabasuhuje mwe bakunzi bakadasohoka bikiganirisho nk'uko bisanzwe buri cyumweru tubagezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro uyu munsi wa none ubutumwa buribanda ku kiganiro cyagarukaga ku ruhare rw'umugabo mu konsa umwana aho twibazaga tutese ubona uruhare rw'umugabo mu konsa umwana ari uruhe yaba aho utuye cyangwa ukorera dore ibitekerezo mwadusangije gira umatse uherereye mu karere ka rurindo avuga ko umugabo wese afite inshingano zo kugira uruhare mu konsa umwana kuko ari ingirakamaro agendeye ku nyigisho yakuye mu kiganiro ati gusa nko mu byaro aho dutuye abagabo mbona nta ruhare bagira kuko baba bumva ari inshingano z'abagore gusa michel uherereye nyamagabe wabona uruhare rw'umugabo mu konsa umwana ari ukwita ku mugore we amurinda imirimo ivunanye ndetse no kumuganiriza neza nta ntunganye naho teofili uherereye gatsibo mu murenge wa kiramuruzi yagize ati ababyeyi bagomba konsa umwana nibura inshuro esheshatu ku munsi kugira ngo umwana akure neza eric uherereye mu karere ka bugesera yagize ati icyo kiganiro ni cyiza mukomereza mu muri abarimu beza dukomeza evode mu karere ka kicukiro mu butumwa bwavuga ko akenshi abagabo baba batarasobanukirwa neza ko bashobora kugira uruhare mu konsa umwana kuko baba bumva ko mu gihe cyose umudamu abyaye agomba kuba afite amashereka namwe mudukurikiye mushobora kugira uruhare mu kiganiro mudusangiza ubutumwa cyangwa inyunganizi aho mushobora kwifashisha nimero ya telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndasubiramo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se se zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka watsapu kuri nimero navuze haruguru ndetse no kuri fesibuku na insitagaramu aho mujya hashakirwa mukandikamo ejo yufu eko mu ijambo rimwe dukomereze ku butumwa bwa claire uherereye mu karere ka kamonyi aho yagize ati nakunze icyo kiganiro mbere ntabwo nari nzi ko umugabo nawe yagira uruhare mu konsa umwana gusa haracyakenewe inyigisho inyigisho kuko nanjye nasanze ari byo ko n'abagabo bacu bagira uruhare mu kudushyigikira reka ubutumwa bwa none tubusoreze kuri uyu utatwibwiye ufite nimero iherwa na gatanu zeru gatandatu aho avuga ko abagabo bajijutse aribo bashobora kumva uruhare rwabo mu konsa umwana ariko ku rundi ruhande buri gihe mu rugo nta makimbirane cyangwa intonganya umugore yonsa neza umwana uko bikwiriye reka minire aha ariko ubutumwa mukomeze mubwohereze tuzabuheraho mu kiganiro cy'ubutaha njye mwabanye na rikisitera uwikeza ikiganiro ejo kirakomeje
u rwanda ni kimwe mu bihugu bishishikariza abaturage kwihangira imirimo ndetse hakaba harashyizweho n'uburyo bwo korohereza abashoramari mu rwanda ibu u rwanda rubikesha ubuyobozi bwiza umutekano uri mu gihugu ikoranabuhanga ndetse no kuba ruswa ari kimwe mu byafatiwe ingamba kuko imunga ubukungu bw'igihugu mu kiganiro ejo cy'uyu munsi nk'uko twatangiye tubivugaho tugiye kuganira ku murimo wo kongerera abantu ubwiza kongerera abantu ubwiza ni umwe mu mirimo igezweho kuri ubu mu rwanda umwuga umuntu akora akoresheje amaboko ye ndetse no guhanga udushya agasiga umuntu icyo bamwe bita ibirungo akamukoraho rikaka yego rwose ni muri urwo rwego rero twegereye bamwe mu baturage b'ikigo kigali ngo twumve icyo batekereza kuri uyu murimo wo kongera abantu ubwiza ese uyu murimo wawukora ukagutunga ni mu kiganiro bagiranye na ariyeti nishimwe
akazi ko gusiga mekapu ngewe mbona ari akazi gafite amafaranga menshi muri iki gihe k'akantu benshi basigaye basora ikintu rya mekapu ni akazi kadasuzuguritse wabasha gukora n'ikindi kintu ku ruhande ukongera ukagenda ugakora ibyo biraka byo gutera mekapu ngewe nanjye uko mbitekereza gusiga mekapu numva ari akazi keza kabamo amafaranga habamo amafaranga kandi ikindi habamo gusa neza ku muntu wasize mekapu iyo wasize umuntu ukabona arasa neza ntekereza ko nawe bigutera ishema kandi aguha amafaranga byaraje cyane ntekereza ko harimo amafaranga ni akazi ushobora gukora wakoze n'ikindi kintu kuko ntabwo buri kuva mu gitondo wasiga mekapu kugera nimugoroba ushobora gukora akandi kazi ukongera kujya kugakora no mu masaha ya nimugoroba cyangwa se mu masaha baguhaye mo randevuzo ntekereza ko ari akazi keza ngewe gusiga mekapu nk'akazi ubikora mba numva nyari akazi gasanzwe nko habaho umuntu wogosha aho umucuruzi aho ukiri umupira ibyo byose impamvu bagiye kubihitamo akajya bari pasiyo akunda ibintu bya dizayini cyangwa akunda ibintu bijyanye n'ubwiza nabikora kuko bakaba amafaranga kandi mbikunze kuko wavuga abantu babesitara amazu n'iki igihe ujya gukora igihe ubishakiye ukorera kuri telefone atari ukuvuga ngo hari umuntu ugukoresha iyo numva ari byiza cyane mbizanye nabikora
biriya bintu rwose ntakubeshya tugomba kwemera uko imana yaturemye uko twavutse biriya bintu mbese ni kwa kundi abantu bafata bakihindura ibintu byateye by'ubu ngubu ni uguta umuco rwose biriya bintu ntabwo mbyemera kugenda dufata imico y'abazungu tutazi ahantu yavuye ugasanga umuntu yisiza amafu ejo arwaye kanseri biriya bintu rwose ahubwo minisiteri izagira ukuntu idupimira iriya miti abantu bitera na nariya mafu abantu bitera biriya bintu ni byiza cyane nanjye ubwanjye hari igihe mba numva ndajya ku bintu bya mekapu kuko inzu nabikora kugira ngo icya mbere nyinjiza amafaranga kamere icya kabiri cyo kugira ngo n'abandi bakobwa bifuza kubikora ariko bakabura ubibakorera nabo baba babona ubibakorera kandi n'ikindi dufashe kuryoshya isi dutaka isi abakobwa ni ibiremwa imana yaremye kugira ngo dutake isi rero nicyo tubereye kugira ngo dufashe n'abandi baryohere amaso y'ababareba ni ugupirata abantu kubera ko wambura ubwiza abantu imana yabahaye ukajya kubaha uko imana itabaremye numva kwigisha abantu kubana kera bagakurikiza umuco nyarwanda n'umubiri bavukanye
bakunzi b'ikiganiro ejo mumaze kwiyumvira bimwe mu bitekerezo by'abatuye i kigali bavuga ku cyo batekereza ku mwuga wo kongera abantu ubwiza bamwe bagize bati ni akazi gafite amafaranga muri iyi minsi kuko abantu bamaze gusobanukirwa akamaro ka makiyaje abandi nabo bagize bati ni akazi wakora kandi ugakora n'akandi kazi ku ruhande ariko hari n'abagize bati tugomba kwemera uko imana yaturemye tukaguma uko tumeze ndi kumwe na jean eme hano jean eme wowe ubona gukora akazi ko kongera abantu ubwiza ari umurimo wakora ukagutunga cyane rwose kuko nabari abaturage babyumvise bamwumvise babishima kandi nk'uko leta y'u rwanda ibidushishikariza ngira ngo dutangira ikiganiro bikomojeho ni ukwihangira imirimo ntabwo wategereza ngo nzakora akazi ko mu biro gusa oya akazi kose ukora kaguha amafaranga wagakora kuko abanyarwanda baravuga ngo nta mwuga udakiza uretse uwo kwiba no kuroga ikintu rero cyose ukora ukagikora mu buryo bwiza kikaguha amafaranga nta mpamvu utagikora urakoze cyane nawe uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi ushobora kudusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi ese ubona ari iki gitera bamwe mu bantu gusuzugura umwuga wo kongerera abantu ubwiza twoherereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero kandi ushobora kuyikoresha utwandikiraho ubutumwa kuri watsapu wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe Arthur ashe yari umukinnyi wa tennis w'umunyamerika wabigize umwuga yaravuze ati start where you are use what you have and do what you can mu magambo y'ikinyarwanda ni ukuvuga ngo tangirira aho uri ukoresha ibyo ufite kandi ukore ibyo ushoboye ibi ni byo kamariza lidia yakoze ahitamo kuva mu kazi yakoraga yihangira umurimo kugira ngo abone uko abasha kwita ku muryango we aradusangiza urugendo rwe rw'uko yatangiye ndetse n'aho akazi ko kongera abantu ubwiza kamugejeje ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu david hitimana
nitwa kamariza lidia igikorwa cya makiyaje rero ngewe nari mfite akandi kazi byaje nyuma y'uko maze narimaye maze kubyara numva nshaka akazi katuma nikorera nkakora ariko nkamenya n'uko ndeba famiye yanjye kandi nkabona gukora ako kazi ko nakoraga nkabona bitari kumpa umwanya wo kuba nabasha kwita kuri famiye yanjye nibwo rero natangiye aka kazi ka makiyaje naragiye njya kuri yutube ndagenda nkajya ndeba videwo nkareba amavidewo nkatangira kumenya ibikoresho ibikoresho ibingibi bikora iki nkagenda mu iduka nkabigura narangiza nkaza nkabyikoreraho ngeze aho mbona bisa nkaho mbimenye nibwo natangiye rero gushaka abakiriya bimaze kukugeza ku ki muri iki gihe cy'imyaka ibiri ntabwo natangiye bitoroshye ni umwuga nyine abantu bose abenshi basuzuguraga abatabizi barasuzugura bakumva ni umwuga uciriritse ariko ngewe umaze kungeza kuri byinshi ntabwo nshobora kuvuga ngo wenda ngewe ubwanjye narifashe ngura ikibanza ngura iki kubera ko ubuzima bwa famiye nyine ni ugufatanya ariko mu rugo rwanjye hari ibintu byahindutse cyane kubera aka kazi ka makiyaje birenze n'utundi tuzi nakoze mbere mfasha mu rugo mu buryo bwo kubaho mu buzima busanzwe bwa buri munsi mbasha kwiyishyurira minerivare muri iniverisite mbasha kubona taransiporo mfite ibintu byinshi nifuza kugeraho ariko icya mbere ntekereza ko ngewe nzagira ishuri rye ryigisha ibintu bigendanye na makiyaje n'ubwiza muri rusange rero inama nagira urubyiruko ni ugukura amaboko mu mufuka bagakora bakihangira imirimo ntibategereze ko bazabona wenda akazi ko muri biro muri iki gihe akazi kagezweho ni akazi ni ubumenyingiro rero ubumenyingiro ni akazi wikorera wowe ubwawe ugashyiramo ibitekerezo byawe byinshi kandi ntabwo bigusaba igishoro cyinshi kuko ni ibintu uba ukoresha amaboko waba undi uvuga ngo sinakwihangira imirimo kubera ko nta gishoro mfite igishoro cya mbere ni mu mutwe wawe igishoro cya mbere ni amaboko
turamushimiye cyane kamariza lidia ku kiganiro cyiza yagiranye na mugenzi wacu david hitimana mwiyumviye ko kuba akora uyu murimo byamufashije kwiyishyurira amafaranga y'ishuri muri kaminuza yishyurira amafaranga y'urugendo ndetse akagira n'uruhare mu kugura ibitunga abo mu rugo rwe afite kandi indoto zo kuzagira ishuri ryigisha abantu gukora umurimo wo kongerera abantu ubwiza nawe uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi ese ubona iki gitera bamwe mu bantu gusuzugura umwuga wo kongerera abantu ubwiza twohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero kandi ushobora kuyikoresha utwandikira ubutumwa kuri whatsapp wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe nubwo hari ufite indoto zo gushinga ishuri ryo kwigisha abantu gukora umurimo wo kongerera abantu ubwiza hari undi wabashije kubikora afasha bamwe mu bakobwa kuri ubu nabo babashije kwihangira imirimo uyu mugore ni umwe mu batangije umurimo wo kongerera abantu ubwiza mu rwanda bitewe n'uko yabikundaga kandi akumva ko ari cyo kintu ashaka gukora mu buzima bwe nta hantu na hamwe yabyigiye kuko yatangiye asiga inshuti yari ifite ubukwe amukorera ku buntu ariko kuri ubu ni umwe mu bagira abakiriya benshi barimo abageni ndetse n'ibyamamare bitandukanye mu rwanda ku banyeshuri yigisha abigisha mu gihe kingana n'ukwezi bagakoresha ibikoresho bye ku buryo nyuma y'uko kwezi abemerera kwimenyereza umurimo wo kongerera abantu ubwiza muri salo ye kandi uwo bakoreye nibo yishyura reka tumwumve turagaruka mu kanya
biranyinjiriza kuko nta kandi kazi nigeze nkora turi mu nyubako iherereye ku gisozi kuri sitasiyo yitwa source oil ahegeranye na kgl fast food iyo ukinjira muri iyi nyubako uhasanga intebe zisa move utubati tw'umweru turimo indorerwamo ndetse n'aho babika ibikoresho byo kongerera abantu ubwiza ndi kumwe na murekeye isoni asuma aratubwira uko yatangiye n'aho ageze kuri ubu uburyo nabitangiyemo ntabwo byari byoroshye gusa ni ibintu nakunze kuba ndi muto cyane ndetse abantu bikanabatangaza ko benshi bambazaga esike ibi bintu warabyize ko ubikora neza ndavuga ntabyo nize ese vure kugeza na n'ubu aho ngejeje aha ntabyo nize urebye iya vanta ndangiza imanite nibwo na navuga ngo nabitangiye ariko mu bintu navuga by'imikino kuko hano nta bantu bari babizi harimo kandi amafoto ya bamwe mu byamamare baza muri iyi salo kugira ngo bakorerwe makiyaje arakomeza atubwira makiyaje kuri nge ni nko kwisukura nk'uko ugiye mu kazi hari umwenda wambara niba ugiye muri makiyaje buriya hari akenda wambara kisumbuye na makiyaje rero niko nyifata buriya iyo ufite nk'agaseremoni hari ukuntu ugomba kubusa bitandukanye n'iyo uvuye mu buriri ni ikintu kiri très important nkabwira n'abayitinya ko makiyaje ziri ubwoko bwinshi ntawe ukwiye kuyitinya ko buri muntu agira iye imukwiye imubereye biranyinjiriza kuko nta kandi kazi nigeze nkora nubwo yabitangiye ari bishya kuri ubu hari aho byamugejeje ndetse nawe ahitamo kugira abandi afasha abantu ba mbere nafashije ni ukwibuka kundisha abantu abadamu batangira nabo kujya babyikorera cyane nkabaha amakonse amwe n'amwe ikindi cyanshimishije mfiteho na suveniya nziza ni abana nafashije nabo uburyo nabafashijemo baraje barangana ko benshi barananyandikira ku buryo n'ubu ni uko ubushobozi ari buke nakwifuje kwigisha benshi kuko babinsaba ariko abenshi ugasanga nta bushobozi bwabyo bifite kandi ni ibintu bihenze surtout ku maproduwi dukoresha kandi ataboneka hano ariko byaranshimishije cyane ko abana ba mbere nahereyeho baranganye mbasha kubafasha mbizeza ko amafaranga yabo minervari yabo bazayabonera muri stage yabo bazankorera kuri ubu abanyeshuri yigishije abaha no gukora stage muri sanoye ku buryo amafaranga bishyura ujya gusanga angana n'ubundi nabo binjiza mu gihe bari gukora muri iyo stage arakomeza atubwira barikorera nibaza ko bibeshejeho kandi kugira ngo babitekereze ni uko babonye ibyo byose barankurikiranye ndanabaganiriza uburyo bimbeshejeho kugira ngo babijyemo babikunze be kubijyamo nanone bashaka amafaranga kuba ushaka gutangira kubikora ugomba kugira nosiyo nkanjye nta hantu nabyize ntuhite utangira uca abantu amafaranga ahubwo ugatangira wigira ku bashuti bawe se noneho buriya nibo baguha amanota bashaka kugutinyura ukumva ko ushobora kubitangira nk'umwuga ko nanone ntabwo ushobora kuvuga uti ah ndabyiyumva reka mpite mbitangira nkurira abantu kuko ngewe njya kubitangira nk'umwuga n'abantu bantinyuye ko ntabwo numvaga ko nabikora ngo nce n'abantu amafaranga oya nabo rero niba babitangiye nk'umwuga bazabe ko bagiye gutanga serivisi inoze ube ko umuntu agiye yishimye
Sangira indoto zitandukanye rufite imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura
inshuti mu duteza yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma kuri mikoro washyize hamwe ibiganiro ni fasil gabeyehu twese turagira tuti mukomeze kumererwa neza